nimeumaliza mwendo.
murumva ijwi ry'amerika icyumweru cyiza kuri mwese mukomeje gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika hano i washington dc njye ubasuhuje ndi tim harris ishimwe mbahaye ikaze mu makuru yo muri iki gitondo amakuru yacu turayahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomeza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere uvira kuri uyu wa gatandatu bamwe mu baturage b'abanyekongo bafatwa nk'abarundi kuko hari urwo rurimi bakoresha cyane batuye ibwegera muri repubulika ya demokarasi ya kongo bakoze imyigaragambyo yo gufunga umuhanda uhuza umujyi wa uvira na bukavu bakoze ibi mu rwego rwo kwamagana ihohoterwa n'ivangura bakorerwa muri grupema ya kakamba bumvikanisha ko ihohoterwa bakorerwa rikorwa n'urubyiruko rubishishikarizwa na bamwe mu banyapolitiki vedaste ngabo uri muri uvira aratubwira ibindi kuri iyi nkuru uyu munsi muri santere ya bwegera iri mu birometero birenga mirongo urunani n'umujyi wa uvira hirwa imyigaragambyo yatumye amaduka amasoko ndetse n'imihanda byirirwa bifunzwe bamwe mu bagore n'abana bari bafite ibyapa byanditseho ko badashaka amacakubiri n'ivangura rishingiye ku moko ahubwo bashaka amahoro n'ubuyobozi bwiza abandi nabo biganjemo urubyiruko bari ku muhanda bawufungishije ibiti ndetse batwika amapine mu ibarabara umwami rishari nije imbere ni umuyobozi gakondo wa sheferi ya purende la ruzizi avuga yuko intandaro y'iyi myigaragambyo yaturutse kuri shefu wa gurupe makakamba wakubitiwe kuri sitasiyo ya polisi na rumwe mu rubyiruko ruyoboka umuyobozi uzwi ku izina rya bonome ejo ku mugoroba nibwo twaronse amakuru avuga yuko shefu de gurupe yitwa nzotuma bahati jacques wakakamba baraye bamukubise imisore imisore iri inyuma y'uwundi mugabo avuga ko nawe ari shefu de groupema yitwa bonome baramukubita baramukomeretsa bamwaka itelefone yiwe n'amahera make yari afise mu mufu uno munsi abaturage barashavura kubona ko shefu wabo yakubiswe bahita binjira mu ibarabara barafunga ibarabara nta akitivite n'imwe nta modoka ihaye iva i bukavu ngo ujye i buvira n'izindi zive i buvira ngo zigiye i bukavu bisetsa byemfe ni umuturage utuye ku bwegera yabwiye ijwi ry'amerika yuko izi mvuru zakomeje ku manywa kuri uyu wa gatandatu aho rumwe mu rubyiruko rw'abarundi n'abafurere rwateranye amabuye kuko bamwe bafungaga umuhanda abandi bakawufungura ubu nyine hongeye kandi kuba ubushyamirane hagati y'abari abasore abarundi n'aba basore b'abafurere ubwitabazane bateranye amabuye kandi hariho abantu bafite ndetse tutibasura kandi ibibazo cyane kurushaho uko hari hameze kubakana ibituguza amaduka imodoka zariko zitangira kwiyegeranya ngo zitangire kugenda zihita zigaruka nyine aho zari ziguye twagerageje kuvugisha igipolisi gikorera ku bwegera telefone zabo ntizanyuramo ariko umwami wa sheferi ya plene de la ruzizi nije imbere rishari avuga yuko iki kibazo bakigejeje ku buyobozi bukuru bw'intara ya kivu y'epfo nabahamagaye uno munsi ndababwira nyine ko umuntu akitivite iri kuri ku ibarabara rute national nimero 5 nta modoka ihaye ivi bukavu ngo igere ibuvira cyangwa izindi zibi buvira ngo zigiye bukavu barambwira ngo bagiye guhamagara serivisi zose barebe ukuntu bakemura ico kibazo badufasha bakemura ico kibazo mu mezi atatu ashize aha kubwegera abantu batatu baguye mu makimbirane hagati y'urubyiruko rw'abafurere n'abarundi bapfa gusoresha imisoro nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi ubusanzwe santere ya bwegera ituwe n'amoko y'abafurero abarundi abashi abanyamurenge ndetse n'ababembe vedase ngabo ijwi rya amerika uvira urakoze vedaste ngabo reka aya makuru tuyakomereze mu burundi aho abaturage batandukanye bumvikanye bavuga ko hari ibibazo bibugarije byari bikwiye gukorerwa ubuvugizi kugira ngo bibonerwe umuti aba baturage barasaba ko abadepite bari mu nteko nk'intumwa zabo bagira icyo bakora ku bibazo bihari ariko bakumvikanisha ko babaheruka babatora uretse abaturage abandi bakurikiranira hafi ibibera mu burundi nabo bumvikana basa nk'abanenga abadepite ko badakora akazi kabo kuko ngo batinya kuvuga kuvugira abaturage ibyo bumvikanisha ko bifitanye isano n'amashyaka bakomokamo inkuru ku buryo burambuye tuyibaze tiyereve ndayishimiye uri i kigali mu rwanda nshingamateka tuba twabatoye kugira ngo batuvugire ni tuba twizeye ko batuvugira ariko turarindira ijwi ryabo tukaribura abo ni bamwe mu banyagihugu bo hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi baganiriye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bavuga ko intumwa z'abanyagihugu bitoreye baziheruka bazitora gusa abashingamateka iyo tubatoye mbega ino abasubira kukugarukira oya nta mushingamateka bamutora asubira kugarukira asubira kugaruka ayandi matora yegereje kugira ngo bamutore kandi kubera ko tuba twabatoye baraba icyo cyose gishobora kugira ngo giteze imbere umunyagihugu bagishike ko bavugire basigura ko icyizere bari babafitiye babatora catakaye kuko ibibazo baba bafise ku mitumba aho baba bataronka babibashikanira imbere icyizere ntacyo dufise kubera iminsi bamaze batowe ni myinshi kiretse babasubiye ko nk'umukuru w'inama nshingamateka nyine akababwira ati mwebwe muribuka icyo abanyagihugu babatoreye tora tuba twizeye ko batuvugira ariko turarindira ijwi ryabo tukaribura botegereza kudukurikirana bakabona ingorane dufise tukabasaba ibintu tubuze tudafise mu mitumba iwacu tubabona muri abo banyagihugu twaganiriye harimo n'abo mu gisagara ca bujumbura nabo bemeza ko mu bibazo bibabangamiye bamaranye igihe abashingamateka bari bakwiye kuba barabitoreye umuti ibyo nabyo harimo ikibazo c'amazi umuyaga nkuba n'ibindi nk'uko babisigura none ko n'uwo muyaga nkuba dufise amabarabara ubona hajanjaguritse aho umuntu aca n'ijagujagu mu mazi uyu munyagihugu asaba ko imbere y'uko abashingamateka bemeza amategeko boje babanza kwisunga ibyiyumviro by'abanyagihugu cokorwa ubu ni uko abashingamateka botora amategeko bisunze ivyiyumviro bakuye mu banyagihugu ico cobafasha kugira abanyagihugu begerane no mu byiyumviro byabo rimwe mu mashirahamwe yigenga kurikiranira hafi ibibera mu burundi ryaganiriye n'ijwi ry'amerika rivuga ko abashingamateka bari bakwiye kuba aba mbere mu kuraba no gutorera inyishu ibihanze abarundi nibigira jeruve ni cegera c'uwurongoye ishirahamwe ry'abarundi b'intungane abashingamateka bateza kuba abantu ubwa mbere aho bafise ubumenyi buhagije icya kabiri kandi ni uko bamenya yuko bafise uruhara nyamukuru mu kwerekana ibitagendera neza kubera bafite uburenganzira bafite ahantu heza habereye ho gushyikiriza ibitagenda batse kwikuramo ubwoba ntibaga gusa mwaza gutora baduza intoki gusa Gerve Nibigira anavuga kandi ko abashingamateka batinya kuvugira abanyagihugu kuko benshi baba bari mu kwaha kw'imigambwe bagatinya kuvuga ibitagenda kugira ntibatakaze ibibanza bahawe umushingamateka ntaza yiri yumve neza yuko afite icyo atenda kwishyura abanyagihugu bamushyizeho kubera yashyizweho n'umugambwe niwe muze ku rutonde hari n'abafite icyo batinya bavuga ati hamwe bavuga ibitagenda kandi umugambwe ushobora guca umugirira nabi ariko usanga batora amategeko ugasanga yatoye kubera yabonye ko mukuru w'umugambo canke mu nama y'umugambo babwiye ati nizotore itegeko ugasanga itegeko rinameze neza umukuru w'inama nshingamateka daniel gerard ndabirabe aherutse gukebura abarongoye ndetse no mu bisata bitandukanye abasaba kureka ingendo yo gutuma abandi igikorwa bashinzwe ibyo yise ko ari indwara yateye mu bahagarariye abandi bigatuma ibintu byose biteba ugasanga rero mu bisata bitandukanye abantu nubwo bize bakagira amadiplome mwana ashaka akamwe akomeye ariko bafata ingendo y'uko ibikorwa baza babituma abakonsulta cyo ni ikibazo gikomeye abantu barize mugabo hageze ibikorwa nyabikorwa pratika bagaca bikora ku bakonsulta harimo akantu kameze nk'akagwara ariyo mpamvu ibintu biteba aha yabajije abashingamateka igituma bataja ku maradiyo ngo bashikirize ibitagenda neza bityo haboneka umuti w'ibibazo bitandukanye ndabirabe yagarutse kandi ku kibazo c'abishinga kurya ibiturire ntibakorera igihugu nk'abashingamateka izo ngeso twagiye tuvuga none ko mutajya no ku maradiyo mwebwe abashingamateka kugira ngo ibintu nk'ibyo ngo mubivuge kumbure byoshobora guhumura abarundi bamwe bamwe bakava ibuzimu bakaja ibuntu ni ugufungura gusa kumererwa neza no gukora imigambi y'ukwiba kurya za ruswa nimba ari n'abantu badashaka kugira ngo bakore akazi bajejwe ntimutinye kubahana natwe tuzoheza tubashigikire mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rirerekana neza ibikorwa by'umushingamateka ko mu byajejwe haza imbere kuvugira umunyagihugu mu ngingo yaryo y'ijana na mirongo itanu na gatanu rirerekana ko abashingamateka badashobora gukurikiranwa canke ngo bafatwe bafungwe canke bacibwe urubanza kubera ibyo bavuze canke kubera ingene batoye mu irangurwa ry'amabanga yabo Thierry ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali ndagushimiye Thierry ubu noneho ko nshuti turi kumwe mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tujye mu ntara ya kirundo muri komine gitobe umukobwa w'imyaka cumi n'icyenda ukomoka mu bwoko bw'abatwa yiyemeje gukangurira abatwa gukunda ishuri wera riki tricia ageze mu mwaka wa kabiri wa kaminuza avuga kandi ko afite umugambi wo kwigisha abatwa kubumba hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ngo bashobore kwiteza imbere niwe watowe nka miss populaire wa bibiri na makumyabiri na gatatu mu burundi naganiriye nawe atangira ambwira ibyo yakoze muri aya mezi amezi anashize bavuga yuko kuvaho maze gutorwa nkaba Miss Populaire 2023 mu Burundi nk'uko umwaka mushasha w'ishuri wari wari wegereje mu kw'icenda rero niho naca nza ndagenda mu makampanye ahantu hatandukanye mu ntara zitandukanye nashobora gutanga amakaye kuyo mba naronse hariho n'ahandi nashobora kugenda njyanye n'ayandi mashyirahamwe bagiye gutanga amakaye ku bana b'abatwa hanini kugira ngo ashobore kubafasha mu kubahimiriza mu kubereka akamaro k'ishuri y'uko byose bihera mu bwenge tuba dukura ku ishuri
none abo iyo wagiye kubasura mu ntara zitandukanye bo mu bwoko bw'abatwa umuryango ukomokamo wowe wiga kaminuza bakubonamo iki bakubona bate ubwa mbere bakimbona baranka kubyemera baranka kubyemera yuko n'abandi mu muryango w'abatwa kuko bavuga ati twebwe uko tuba tuzi ati ntitwashobora kugera hiyo ariko na jemba nagiye nyine kugira ngo mvuguruze ibyo nyine baba biyumvira bamaze kubidondora bakaryoherwa bakumva nabo nyine baciye bagira intege zo kubandanya biga zo kubandanya biyumvira kure kugira ngo bashobore gushika kure nabo nyine bakumva yuko iterambere naryo nabo nyine ribaraba ariko se wowe wabishoboye ute n'iki cyagukundishije kwiga ndetse kugeza n'ubwo wiyemeza kujya muri kaminuza
navuga yuko nk'icyabinteye niga ni uko nsanzwe mfise ababyeyi bize rero kujya umubyeyi warize nawe uba uzi yuko umwana avutse akuze utegereza kumujyana ku ishuri ndiga amashuri mato mato ndabandanya kuyisumbuye kugezaho rero ubundi ngeze muri kaminuza wirarikitisha ujya mu irushanwa rya misi burundi twibutse wari ujyanye uwuhe mugambi
ngiye ni ihiganwa rya Miss Burundi natonye umugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba badusobanurire neza ni ni ibiki muzajya muhingura mu bisanzwe ino mu Burundi dusanzwe tubumba inkono zisanzwe dutekeramo n'imbabura dutekesha ko tukabumba kandi inkono zirimo inkono zito zito n'inkono zinini zinini aho dushobora no kubumba icyo twita intango badushyiriramo amazi tukabumba n'ibikombe n'amasahani kuri bamwe bamwe rero muri ibyo muri uko guhingura muri uwo mugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba ni ibyo nyine dusanzwe tubumba ibyo mejeje kuvuga rero nshaka yuko dushobora kubikora tukabishyiramo akandi kantu k'akabirya karenze uko twahora tubikora bisanzwe hama ku kijyanye n'uko guhingura dushaka birasaba amamashini kandi birasaba n'abantu ubwabo b'abahinga bashobora kutuzanira ako kantu k'akabirya ni icyo ukora ni icyo uzakora mu mugambi ufite wo kugira ngo ukangurira umuryango wawe kwiga no kwiteza imbere mu byo ntegekanya gukora ni uko noza ndafasha n'abana nk'abana ijana bakajya ku ishuri tukabafashisha mu kubaha ibikoresho byo ku ishuri harakenerwa amakaye ibirato isakoshi ibyo byose ko twashobora kubibafashamo kugira ngo bashobore kujya ku ishuri tukaraba yuko kandi twashobora no gufasha n'imiryango ijana na mirongo itanu kugira ngo ishobore kuronka nimba ari ibitungwa byo korora nk'inkwavu cyangwa ingurube kubera aribyo tuzi ino bikunda kugwira n'ingoga iyo byitwararitse no kubigisha uko boza barakorera hamwe aho iyo mvuga ababyeyi babo kugira ngo bashobore kuronka aho bakura uburyo bwo kwibeshaho mu buzima bwa minsi yose hama abana bakajya ku ishuri batitwaje yuko muhira boba baraye badafunguye cyane yuko nyine muhira ubuzima bwaho buba bugoye usanga leta muri gahunda yo guteza imbere abatwa igushyigikira nawe mu bikorwa wiyemeje byo kubateza imbere yego navuga yuko yishigikira kuko nk'ubuherutse igihe najya mu kirundo muri komine gitobe nyene aho ubushikiranganzi mu byo bujeje harimo gufatana harimo agatiye k'akazina muntu no gufatana mu nda n'abonye bashoboye kunshigikira barandonsa amakaye nshobora gushira abana ijana na mirongo itanu bo mu kirundo abumva ijwi rya amerika muri kano kanya ni benshi ku migabane yose y'isi barumva umwana ukomoka mu bwoko bw'abatwa mu burundu ufite imyaka cumi n'icyenda wiga muri kaminuza kandi wiyemeje gukora ibikorwa byo guteza imbere umuryango we w'abatwa kubera ko uri misi popireri w'uyu mwaka ni iki wumva ushaka kubwira abakumva muri kano kanya mu rwego rwo kugushyigikira kugira ngo ushobore kugera ku byo wiyemeje icyo nagomba gusaba bari ko baranyumviriza aho bari hatandukanye nk'uko mfise umugambi wo gushobora gufasha ino mu burundi abakenyezi b'abatwakazi basanzwe bakora umwuga wo kubumba ndetse n'abandi bose babyifuza kwifatanya natwe uwo mugambi wo guhingura mu buryo bwa none bikozwe mu ibumba nosaba yuko abo abo kumva by'ukuri nabo nyine bo baba bakozwe ko n'uwo mugambi bakabona yuko ari ikintu gikwiriye gukora bashobora kunshigikira gushyigikira kuratandukanye hariho mu buryo kandi hariho no mu byiyumviro ukuntu twashobora kubikora neza kandi nkaba afise n'umugambi w'uko ntashobora guhimiriza abana babatwa bakajya barajya ku ishuri kandi bagaheza amashuri ibyo byose umuntu niyo ashobora kubyikorana turasaba ndasaba yuko abo kumva bo kwifatanya nanjye mu kunshigikira kugira ngo abo bana bashobore kuronka ibikoresho bashobore kuronka imfungurwa zo gufungura bakoze cyane icyo ndabasaba rero ni ukunshigikira kuko jewe ubwanjye hari aho ntushobora gushika ndi jenyine wera riki trisha nanjye ndagushimye ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane
intumwa ya onu mu burundi yavuga ko hari imigambi myinshi itabasha kujya mu bikorwa bitewe no kubura abantu b'inzobere bayikora cyangwa se bayikurikiranira hafi ku ruhande rwa leta inkuru irambuye eloje wirikaneza abdugenge umuhuzabikorwa w'ibisata byose z'ishyirahamwe impuzamakunguni mu burundi avuga ko ari ikibazo gikomeye gitegerezwa gutorerwa umuti mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura yerekana ko oni ifasha uburundi n'aho atabitigiri by'amafaranga yashoboye kuvuga akaba yamenyesheje ko imigambi myinshi itarangurwa na leta bitewe no kubura abakozi bashoboye kuyishyira mu ngiro
uyu munsi leta iratubwira iti ntitwashoboye kurangura iyi migambi kubera atabakozi babishoboye dufise jewe nababajije nti mushaka tubazanire abavuye mu bindi bihugu canke tugarukane abarundi banashoboye akazi cane rwose birenze bo muri diaspora kuko ni benshi mbega n'igiki gituma abarundi bagenda umuntu araraba aho akorera akabona ntashobora kuhaguma cyane cyane kubera ikibazo cy'imishahara nk'uko twabivuze ibi tuvuga ko tuzokaririza ubwenge abantu ego medata wanje tuzobikora ariko naho nyene ikibazo c'imishahara kidatorewe umuti bazoca baduca mu myanya y'intoki
ingorane y'abakozi ba leta badafite ubumenyi ni ikibazo kiraje ishinga n'inama nshingamateka umukuru w'urwo rwego daniel gerard ndabirabe yemeza ko bituma haba gucerwa kw'ibintu byinshi n'amaraporo y'igihugu yemeza nk'akarorero ko mu itegurwa ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane rwabaye urw'abaha kandi hari hitwa ko hari abahinga babunyoye yabivuze kuri uyu wa gatatu igihe abashingamateka bariko babaza umushikiranganji w'ikigaga ca leta uko yakoresheje amahera mu mezi atatu aheze hari n'igihe nibaza ni mbega hoho bazoheza bavyandike gute kugira ngo bashobore gukora raporo yumvikana twebwe nk'abashinga amateka ingorane turazibona ikibazo cy'amakompiyuta kirahari gikomeye kuko twarabibonye ejo bundi mu bintu bijyanye na bije porogaramu 2023-2024 harabonetse amalakune menshi mu bintu bijyanye n'amakompetansi bari bakoranije abantu bashobora kuba bafise ubuhinga muri bijyanye na bije porogaramu kugira ngo bishobore gukorwa ariko bari mparugwa umuntu agaca yibaza none umuntu agiye kureba mu maminisiteri mu masekiteri ye yose iki kibazo kiruko n'ayandi marotara zose ikibazo cy'abakozi ba leta baje gukora hanze y'uburundi kimaze iminsi kivugwa rwose cyane cyane mu gisata cy'amagara y'abantu muganga vincent ndayizigamiye atwara sendika sinapse y'abaganga yemeza ko umushahara w'intica ntikize ari wo utuma abaganga batabakomoka ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana atanu ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda bamwe baja gukora mu bindi bihugu abandi bakaja gukora muri ya mashyirahamwe mvamakungu bita ONG abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo ivyo bigatuma haba impfu nyinshi kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zariko ziragabanuka kugwaruka aribo basubirira abaganga ntibasubira guhurumbira igisata c'ubuvuzi bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba genda twari ibisata byawe ni byose mu burundi avuga ko atawobuza abantu cane cane abaganga kuja kurondera aho bohembwa neza kurusha akibutsa ko uburundi bufise abavuka gihugu b'incabwenge bari mu bindi bihugu
icyo ni ikibazo nkoramutima kuko gutakaza umuganga umwe byonyine simvuga mu burundi gusa ni muri afurika nzima n'ubugesera tubwirizwa kwiga kwiga ukuntu umuganga yize mu burundi atahava kuko ntawe uzomushira ko ikiziriko ashatse kugenda azoshibuka nyene jewe nkorera oni hari umutahe munini w'abantu bize mu burundi ndababona mu bihugu byose njamo mbega ubwenge bazi barashoboye pe mugabo ntibashobora gutaha ni ikibazo turiko turavugana na leta ariko kandi n'izotubwira aho igwaye
ku vyerekeye abaganga umuvugizi wa leta prosper ntarwamiye yatangaje mu minsi iheze ko hari ingingo zibiri zigiye gushirwa mu ngiro zizotuma boroherezwa mu bijanye n'akazi harimo no kubadugiriza agashahara kugira ntibagume baja hanze y'igihugu ubushomeri bwunyuwe n'ihagarikwa ry'imfashanyo y'ubumwe bwa buraya kuri leta y'uburundi hamwe n'ikibazo c'ubutunzi muri rusange mw'isi bwatumye abakiri bato batari bake bahunga igihugu bakaja mu bihugu vy'akarere cane cane muri kenya gukora utuzi tubayabaye hisunzwe ibitigiriye amasoko y'ijwi ry'amerika yaribwiye mu gisata c'amagara y'abantu abaganga barenga amajana abiri nibo bamaze kuja gukorera mu bihugu bihugu by'u Rwanda na Kenya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane Eroge Burikaneza ijwi rya Amerika ikigo Maison Shalom gikora mu bijyanye n'impunzi no gufasha abana batandukanye n'imiryango kizihije imyaka mirongo itatu kimaze gitangiye gukora imirimo itandukanye yo gufasha inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye imyaka mirongo itatu irarumanye ikigo Maison Shalom gitanguye kwakira abakigana kuva mu kwezi kwa cumi ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda cyenda na gatatu ubwo hari hatanguye ubwicanyi bushimikiye ahanini ku moko inyuma y'urupfu rwa perezida Melchior Ndadaye umupfasoni yashinze ico kigo akaba ari nawe akirongoye Marguerite Barankitse ikiganiro cihariye yahaye ijwi rya Amerika avuga ko Mezo Shalom yayishinze mu ntumbero yo kurema urwaruka rushasha rw'abahutu n'abatutsi ruzorangwa n'urukundo rudahagaze ku bwoko muri kazoza abantu ntibahora babitegera cyane cyane igituma nagize mezo shalom ni ukuvuga ko je mu mutwe niyumviriye ngo ninagira ico kigo kirimo abana b'abahutu n'abatutsi nzoba nshoboye kugira urwaruka rushasha ruzokwanka urwango n'abakongo baraje n'abanyarwanda bandi bari ngaho n'abandi bavutse ku barabo ndababwira mwebwe mu rugwaruka rushasha abana nibo bahise mezo shalom uwo mukenyezi barankitse amenyesha kandi ko ico kigo atari irerero ry'imfubyi ahubwo ari umurima w'urukundo n'amahoro abariko baranyumviriza ndababwire ko mezo shalom itigeze iba irerero ry'imfubyi kuko benshi kubera bumva mezo biyumvira ngo ni inzu ikoranirizwamwo abantu oya nashyitse ndababwira mwebwe muzoba ako kanuma keza gatwara amahoro iyo mwavuka babiciye ababyeyi muhasubize amahoro ijwi rya amerika ryavuganye kandi na bamwe mu barundi batanguranye na mezo sharomu mu ntara ya ruyigi mu burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bamaze kwicirwa ababyeyi babo batubwira uko babayeho kuva ico gihe rizeti irakoze hamwe n'uwo bavukana umwe ari mu bana mirongo ibiri na batanu batanguranye n'ikigo mezo sharomu yashize muri ico kigo afise imyaka ine kuri ubu akaba aba mu gihugu c'ububirigi avuga ko baronkejwe indero umubyeyi wese agomba guha abana biwe ndi umwe mu bana barezwe na maison shalom icyambere nishimira kuri maison shalom l'esprit de se réinventer ni ukuvuga uh, kuva muri convention zisanzwe za ske une famille icyo umuryango uri ugakora umuryango w'iwawe ukoresheje urukundo uh, urukundo twaronse uh, ingene twarezwe ufise urukundo ukaba ufise n'ukwizera byose birashoboka rizete irakoze avuga kandi ko bagiye kumenya ibyababaye ko mu nyuma bahamaze igihe ushikirwa n'ingorane nk'izo kuko nafise imyaka ine muri umunanje yari afise imyaka ibiri uh, ubwo nyene ntitwari tuzi ivyatubayeko twagiye kumenya ivyatubayeko haciye imyaka shika itatu canke itanu mugabo yuko ari imana yadukingiye igaciduha umuntu ubwo nyene mugenzi we emeri emeri imana nawe yarezwe na mezo sharomu ubu akaba ari nawe muyobozi arongoye ikigo mezo sharomu gikorera mu rwanda avuga ko yigishijwe nawe gufasha abandi biturutse ku nyigisho bigishwa umunsi ku munsi avuga kandi ko hari akagemwe babibwemwo bategerezwa kubiba mu bandi icyambere kidasanzwe twize ako kagemwe n'urukundo urabona uh, magi ntabana yabyaye biwe mu nda kuko tuvuga ngo umuntu yabyaye umwana wiwe yateye igise n'ibindi ako yaradukunze araturera bamwe baje bacitse amatwi abandi amazuru abandi iminwa abandi batagira amaboko batagira cepfo ca ruguru atazi iyo uvuye atazi ico urico atana hamwe muzinanye atazi naye nabi wanyu araturera urwo rukundo ataco rufatiyeko urwo rukundo ataco rupfana n'ibintu tumenyereye ko abantu bakundanira hano ku isi niyo nibwo butumwa budasanzwe bwa mezo sharon ku bijanye n'abibaza igituma mezo sharon ikorera mu rwanda gusa gushika ubu kandi hari n'izindi mpunzi z'abarundi ziri hirya no hino mu bihugu bigize akarere na cane cane umupfasoni margarite barankitse abishura ko ari ikibazo ca politike ikindi jwi rya amerika ryamubajije ni ikijanye no gusubira i burundi muri ivyo bikorwa vyo kuba hafi abana batandukanye bakeneye ubufasha barankitse avuga ko kubwiwe yonezerwa no gusubira kuharangurira ibikorwa vyiwe vy'urukundo igisabisho canje ca mbere nico gusambira uburundi bwanyibarutse kuko ni umubyeyi wanje ni ukuvuga ndabakunda mburaho ndabakundira muri ngene ndabibabwira jewe nogira imana nkataha ntwaye uwo mutima wo kubabaranira wo kugiriranira ikigongo wo kwigisha impuhwe ijambo riranga uwo munsi wo guhimbaza imyaka mirongo itatu mezo shalom imaze margarite yabwiye abarundi bose na cane cane ko urukundo ruzokwama rutsinda ati nta na rimwe inabi izokwigera itsinda ikigo mezo shalom kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kikaba kiriko kirangurira imirimo yacu mu gihugu c'u rwanda bitewe n'intureka zabaye mu burundi benshi bagahunga igihugu mezo sharom ikaba iriko ihimbariza iyo myaka mirongo itatu mu gihugu c'u rwanda aho iriko igendera n'impunzi mu makamba atandukanye zibamwo ubuyobozi bwa mezo sharom bwatumenyesheje ko abantu barenga ibihumbi mirongo itanu bamaze guca mu minwe z'ico kigo gusa ijwi rya amerika ntiyabashije kugenzura neza niba iki giti girari ukuri thierrive ndayishimiye ijwi rya amerika kigali na hano turangije ikiganiro twe twabateguriye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi ntawe ukandagira inka ngo abyutse umurizo umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana nshuti muduteze yombi mu mwanya muto tuba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukuru cy'iki kiganiro dusangira ijambo ikiganiro tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe nagiye ataha nawe ndagushimiye wamfashije kwegeranya amajwi y'ibi biganiro ari nako nshimira bagenzi banjye bose bamfashije kubitegura kuri mikoro mwumvaga nge timu harisi ishimwe mbasezeho mbifuriza mwese amahoro n'amahirwe ndetse mugire icyumweru cyiza